ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka nongeye kubaramutsa abagenzi mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere abuguriye amaradiyo yanyu ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha
turabona guturira amashamba birabangamiye ibidukikije hariho kurima mu mashamba tuvuze rero ibidukikije baharimwo bya binyabuzima gacazamwo rero n'ibitari binyabuzima imitumba amasoko n'ibindi uyu ni samuel ndayiragije atwara urwego rw'igihugu rujejwe gucungira ibidukikije opbe mu burundi ni mu kanya makuru tubateguriye mugume ku maradiyo yanyu amakuru avuga ku burundi no mu karere k'ibiyaga binini impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajepfo muri congo zirasaba ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr kubaronsa ibikoresho byo mu nzu birimwo ibisaswa n'ibirago kuko ivyo ibyo bari basanganywe murantunga bimaze gusaza bimaze guhera ni inkuru mugenzi wacu vedaste ngabo yaduteguriye tumutega amatwi nyuma y'imyaka igera kuri ibiri impunzi z'abarundi zihungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara kivu y'amajyepfo mu nkambi yo mu rusenda tangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byo kubura ibirago n'ibiringiti byo kwiyororosa bitewe n'uko ibi bikoresho bahawe n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryitaho impunzi ku isi haseri ubwo binjiraga mu nkambi bimaze gusaza bo aha mu nkambi hariho abahamaze imyaka ibiri hariho n'abahamaze umwaka abo bose kuva binjira inkambi nta n'umwe arigera aronka ikirago ubu bose baguma barira ko batakirago bafise kandi n'iyo uri kura abazi ibijyanye n'ikirago nturonka uguha inyinshi ubu twese turarindiye hariho abaryama hasi hari abasasa ibyatsi hasi kugira barongene baryama urumva tubaye nko mu bwo buzima turarindiye turaba icyo bazotubara kugira turabe tworonke icyo tuza turaryama wowe uherukaga ikirago ryari jene ninjiye inkambi mu demere kenze mu kwezi kwa cumi na kabiri kugeza ubu sindigera ndonka ikindi kirago ubu ikirago ndyamako carashize ndaryama nkarara mu mugongo wose nababaye bukiye mu gatondo nkasanga umubiri wose umenga naraye mu ishyamba kuko cyamaze gutabagurika kimeze nabi hari n'izindi mpunzi zo mu rusenda zihamya yuko zagiye zigurisha bimwe mu bisaswa zagiye zihabwa kugira ngo zikemure ibibazo by'imibereho itari myiza bagenda bahura nayo mu nkambi aha twavuga nk'uyu mubyeyi wahisemo kugurisha ibisaswa kubera yuko yashakaga guhinduranya indyo aho abana be bari mu kibanza cy'agateganyo cyo mu rusenda twace tubigurisha turabyifashisha urumva n'ubwo bureta twarabugurishije n'akarago turakagurisha kubera amezi twari tumaze ngaho ubu rero dusasa gakwembe tukaryama n'akandi gakwembe tukifuka ugasanga umugore n'umugabo baryama ku karago kamwe bari kuduha n'uburago bubiri basi abashitsi bo umushitsi nawe tumuryamika ku gahema by'ingo dufite akandi gakwembe tukamusasira gakwembe akaryamo iki kibazo cy'ibisaswa bimaze gusaza izi mpunzi z'abarundi zivuga kikaba kigaragara cyane no mu mazu y'abasore bakiri ingaragu bakaba bashira imbere ko bibagora iyo bagenderewe n'abashitsi kubona ibyo babasasira kuri twebwe nka tayi e ibisaswa bimara umwanya muto cyane ntibishobora kurenza amezi atatu gikurire kirimo iyo dufite nk'abashitsi ni ukuri nituronka ibyo tubaha nabo kuko akarago kamwe gakwiye umwe n'uburengeti bukwiye umwe umusegetera wowo wodukwira ariko ibyo kwifuka n'ibyo gusasa ntabihari ikindi ntusaba dukorera ni uko baduha ibisaswa bikwiye umuntu agashanja akagira icyo aho umushyitsi akagira n'icyo akoresha nabo abandi nabo bagahitamo kugurisha ibyo bisaswa byabo kubera yuko amadolari cumi n'atanu bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu adashobora kubatungaho ukwezi kose tw'abasiri batera ibyo hari aho usanga wishomerereye yataye baguhaye ntimaze ukwezi na nyakarago gacu kadandaza nkajenjyama ku bikarito akarago narakariye bonyongera kandi ibyo bafazari izi mpunzi kandi zikaba zigaragaza yuko zimwe muri zo zifite ubukene bw'ibikoresho by'amasafuriya ni nyuma y'aho ishyirahamwe rya action d'espoir umwaka ishize w'ibihumbi na cumi na gatandatu ryatanze ibikoresho by'amasafuriya ku mavirage amwe aba muri iyi nkambi yo mu rusenda venisisi na venisenke ni amasafuriya twarose nta byombo twarose none bige byombo amasafuriya abiri baduhaye tumaze imyaka ibiri azotumaza iyi minsi tumaze nk'amasafuriya yaraheze ubu buca twiba nibi twiba ntibaze batugirire ingorane kuko tuza twibye kubera tubuze ibyo dutekamo impunzi ziba mu nkambi yo mu rusenda zikaba zisaba yuko hase byaziha ibisaswa n'imyambaro yo kwambara ihagije radasingabo ku bw'ijwi rya amerika mu ntara y'ikivu y'amajyepfo mu rusenda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kuri uyu wa mbere n'umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije leta y'u Burundi ihamagarira abanyagihugu kwirinda ibikorwa byose biturira ibidukikije harimwo gucukura nabi ubutare ukutagwanya inkukura guhonya ibiti n'ibindi amashyirahamwe yigenga nayo asaba leta gushyira mu gisata asaba leta gushyira mu gisata cy'ibidukikije amafaranga akwiye avuga ko yoshima ko ibice mirongo ine ku ijana byayo yokoreshwa ku mwaka ku mwaka ku mwaka yoja muri icyo gisata eroje burikaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
Samuel Ndayiragira twa rwego rw'igihugu rujejwe gucungera ibidukikije OBP yashikiriza ko umunsi wahariwe gukingira ibidukikije uhambaye rwose kubera muri kino gihe bibangamiwe haba mu Burundi no ku isi yose ndayiragira yerekana bimwe mu bintu bibangamiye ibidukikije mu Burundi kurusha ibindi igwirana ry'abantu riguma ribangamira ibidukikije nka mu gihugu cacu nivyo mubona ha amashamba ibibira n'ahandi turabona ko ari uguhornya mu mashamba gufatiye na cyane cyane kutatahura akamaro k'amashamba turabona guturira amashamba birabangamiye ibidukikije hariho kurima mu mashamba tuvuze rero ibidukikije bahari ngo byaba binyabuzima gacazamo rero n'ibitari binyabuzima imitumba amasoko n'ibindi harimo rero n'uruhigi nago nyene rubangamiye ibidukikije kurima mu myonga tugahindura ibidengeri kama vy'amazi harajamwo rero n'ugutosekaza amazi hariho inkukura idutwara uburyohe bw'isi ubworozi harya twororera aho tubonye hose harya inka zirirwa ziranyonyanga cyane cyane ku mitumba mugiye kuramuza musanga ivyatsi vyaraheze amabuye asigaye ari ari hejuru icyanyuma hariho abantu bimba ubutare imisenyi amabuye bibangamiye ibidukikije iruhande y'ivyo bibangamiye ibidukikije amashirahamwe yigenga akorera muri ico gisata nubwo avuga ko ashimishwa n'utwigoro twa leta twakozwe muri iyi myaka iheze acafise icanegura uburyo buke bukigenerwa diomede mujojoma atwara ishirahamwe ensemble pour la protection de l'environnement mu mabije y'igihugu usanga iyo bagize ngo bahaye ico gisata cyo gukingira ibidukikije amafaranga menshi usanga bayihaye ibice umunani ku ijana n'ayandi usanga ari hagati ya bine bitanu bitandatu ayo mafaranga nayo ni nk'ayo kuriha ibiro abakozi bonyene bakorerayo uravye uburyo bukoreshwa si bwinshi si kirenga nk'ubu turiko turategura ibikorwa turiko turabitegurana n'ubushikiranganji bujejwe gukingira ibidukikije usanga nabwo nyene kugira igikorwa gikorwe ari uko burinda kuja kurondera imfasha imfashanyo mu yandi mashirahamwe canke ayandi ma entreprise akorera ngaha mu Burundi ayo rero mu gihe atagize ngo agire ico afashije urumva ibikorwa birahava no guhagarara bigahagarara n'imiburi buri nk'ibice nka mirongo ine ku ijana by'intunganyo y'amafaranga leta yokoresha ibidukikije byotegerejwe kuba bifise iyo bije kugira ngo ibikorwa bishobore gukorwa muri ivyo bikorwa bimwe leta yamaze kuvyiyumvira ibindi igashaka kubishira mu ngiro kwijukira inyigisho zijanye no kuvyara ku rugero nta kundi ivyo kuvyara ba minani ba miburo ba nyandwi tubisezere dutegerezwa gutera ibiti vyinshi mu gihugu cose kororera mu mpongore zirya nka zirirwa ziratembagara ku musozi guca imikobeko no kwambika imisozi yacu ibiti bijana n'indimo n'ibindi kwirinda no kwamirira kure ibikorwa bishobora gutosekaza amazi kubahiriza ca kibanza c'ihemero c'inzuzi kwirinda no kwamirira kure ibikorwa vyose bikorerwa mu mashamba nk'uruhigi guturira no kuyarimamo ikindi gikomeye ni ukwijukira kuba mu bigwati kugira ngo turonke isi ndimwa ikwiye aho dushobora kurima mujojo marafite icyaha n'ubura abantu bose muri rusange abanyagihugu tubatera akamo yuko umwe wese yotegerezwa kumenya icyo ari cyo ibidukikije akamaro ibidukikije bimufitiye hanyuma akagerageza kubikingira aho aherereye ariko si abanyagihugu gusa turafatira kandi no kuri aya mashyirahamwe amashyirahamwe yishinze gukingira ibidukikije ntitwishinge tuvuga gusa tuvuga ku munwa mugabo tuje no no kuri tere hanyuma du- dukore ibikorwa abo banyagihugu baheze babibonereho nabo bafatireho akarorero hanyuma ayo mashyirahamwe y'abikorera ibyabo nabo umwe wese mu mugambi agomba gukora awukore arabye yuko uwo mugambi udahava uza konona ibidukikije hakabanza kuba bya byigwa bita etude d'impact environnement nubwo yaba amashyirahamwe n'ibisata bya leta bemeza ko ibidukikije byatitutse mu gihugu cy'u Burundi nta bitigira ibishasha byo muri iyi myaka nk'ini iheze byerekana urugero byononekaye ko eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya amerika umviriza ijwi rya amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu kuri uyu wa mbere ni umunsi mpuzamakungu wahariwe gi- gukingira ibidukikije Let- eh, murantunga leta y'u Burundi ihama- eh, murantunga iyo ni inkuru twari tubashikirije mu kanya gaheze ubu naho reka tubashikirize igice cy'ikiganiro muri sanga twabashikirije haciye akanya gato Eh, hirya no hino ku isi abana barakoreshwa mu bikorwa vya politike bakanajanwa no mu ntambara bikabasigira ubumuga bwo mu mutwe n'ubwo mu mubiri iyo batasize ubuzima ibiro vya onu rero bijejwe abana ku isi unicef bigereranya ko eh, muri iki gihe abana ah, bashika imiliyoni zibiri bishwe hagati y'umuri- y'imiliyoni zine na zitanu ba- eh, bamugaye abandi imiliyoni cumi na zibiri bateshejwe ivyabo bibasigara batagira aho bakika umusaya abarenga imiliyoni imwe ba- babaye imfuvyi canke batandukanye n'abavyeyi babo mu kanya rero nk'uko tubabwiye mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yaganiriye na bwana Jacques Nshimirimana umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB mu mfunyafunyo atangura amubaza ikibazo cyo gukoresha abana muri politiki uko cifashe tumutega amatwi Eh, murakoze cyane bwa mbere bwobwo imbere y'uku- kumbura yo kwishura kuri ico kibazo c'ingene abana bakoreshwa mu bibazo vya politike nagire mbanze nibutse abatwumviriza yuko abana ni umuce umwe mu bandi banyagihugu baba bagize igihugu ni ukuvuga nk'aha iwacu mu burundi abana bafise ibice birenga hafi mirongo itanu na bitandatu ku ijana ni ukuvuga abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani abo rero baba bari mu mugwi umwe n'abandi barundi bose bisigura yuko ibibazo vya politike igihugu kiba kirimwo ibibazo vya politike tugenda ducamwo n'abo bana birabakorako kuko nabo baba ari abarundi ko hari igihe duhora tuvuga abana ukamengo n'abandi bantu b'abanyamahanga batarabwa n'ibibazo biba biri mu gihugu hanyuma mu bihugu nk'ibi byacu nk'uburundi cyangwa mu bihugu bimwe bimwe byo muri afurika biba bikiri mu nzira eh, y'iterambere biba bikiri ko birirondera mu by'iterambere abana bahura n'ibibazo byinshi cyane bifatiye ku bya politike aha notanga nk'urugero urabye nko mu myaka yagiye ihera ngaha iwacu mu burundi kugira ngo tureke kuvuga abandi tuvuge iby'iwacu abana bagiye bakoreshwa mu bikorwa bitandukanye abana barakoreshejwe eh, mu bijyanye n'intambara mu by'intambara aha mu burundi twagize igitigiri rigera hafi ku bana ibihumbi cumi na bine bakoreshejwe mu by'intambara ni ukuvuga ibihumbi umunani bakoreshejwe ku ruhande rw'abagwanya leta yari ihari icyo gihe n'ibihumbi bitandatu bakoreshejwe ku ruhande rwa leta yonyine yari ihari kandi yari izi yuko yari yarateye igikumu ku masezerano eh, ajejwe guharanira eh, agateka k'abana n'u- n'ukubuza gukoreshwa kw'abana mu bihe by'intambara abo bana rero nk'ibihumbi cumi na bine ni umugwi umwe mu yindi migwi itandukanye y'abana bagenda bahura n'ibibazo bya politiki abo nabo barakoreshejwe kandi bagakoreshwa ku rugero ruhanitse cyane ni ukuvuga baja ku rubuga rw'intambara hariho umugwi w'abana bakoreshwa mu bya politike mu mashure eh, mu- mu mu mihana babana nk'ibi biheruka kuba ngahe iwacu ugasanga abana baja kuririmba baja gutamba batazi ibyo bariko bararirimba ibyo ari byo ivyo byose ni ni ivyerekana yuko gukoreshwa kw'abana kuriho kandi kukiriho n'uyu munsi mu gihugu cacu hariho akandi karorero kumbure twoshobora gutanga ni umugwi w'abana bahahamuka ba- ba- ba- kubera ibyo babona n'ibyo bumva igihugu kiba kiriko kiracamo uyu munsi ntitwobideha yuko umwana w'umunyeshuri aba ari mu ishuri aba yari afise umwete yuko agiye kwiga akamenya hanyuma akazovamo umuntu akomeye cyangwa akaronka amanota meza uyu munsi avuga ati numvise bimwe ariko baravuga abanyepolitike ndabona ko ubuzima buhagaze ndabona yuko ejo hanje hataboneka umwana nk'uwo aca ahahamuka amaze guhahamuka afata ingingo za hafi izo ngingo za hafi aba afashe zimugarukanira zimuzanira ingaruka mbi cyane ntanga akarorero nko ku bana b'abigeme avuze ati n'ubundi naho nokwiga nta kintu na kimwe mbona bizomarira ninaguma mu ishuri uwo mwana aca afata ingingo ati reka wa muntu ariko arandondera nemere twubakane gacayo bakafite imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu inyuma y'imyaka ibiri uwo muntu akamwirukana akamukura mu rugo uwo mwana azogumana ico gikomere kandi azoba azi yuko yagitewe n'injyane za politiki igihugu cari kirimo ari naco gituma iyo turiko turatabaza tuvuza induru tubwire abanyepolitike bacu tuti turabubaha mugabo umukino muriko murakina ni muwukine mwubaha kandi mwibuka yuko mufise devoir yo gukingira abana ejo bazobasubirira bakaba nabo ari abanyepolitike kugira ngo bakure baronke iyo chance yo gukura abanyepolitike tuba dufise uyu munsi bavuga canke bakora kuko abandi bo hambere babaretse bagakura iyo babaniga canke bakabanigira mu menshi uyu munsi ntibaba bariko bara- ba- baravuga ivyo baba bariko baravuga rero nico twebwe tuba dusaba nta kindi kugira ngo abana babahe iyo chance yo gukura nabo ejo baze baze kumbure bakosora ibyo bakuru babo byabananiye canke bakoze nabi Mm. ni igikorwa cyiza cyo guharanira uburenganzira bw'abana kugira ngo nyine bakure neza bazavemo n'abayobozi beza b'ejo hazaza nk'uko natangiye mbivuga abana bakoreshwa muri politiki mu bihugu bitandukanye si mu burundi gusa Eh, muduhaye cyakora ingero zihariye muvuga abakoreshwa abana bakoreshwa mu mihana mu mashuri ndetse ubundi hari amategeko abuza gukoresha abana mu bikorwa bya politiki haba hari ibikorwa bya politiki abana bemerewe gukora n'ibyo batemerewe mwe mu bikurikiranira hafi hari amategeko abarengera
Um, bo eh, ni ikibazo kumbure kitoroshe ariko amategeko ah, arengera abana arahari amategeko avuze yuko abana bakoreshwa eh, mu bikorwa bya politike arahari eh, ariko kenshi abajejwe kuyashira mu ngiro abajejwe kubibahiriza barayirengagiza rero je nagire ni inshuro ahubwo cyane cyane igituma bayirengagiza kuko barazi ko ahari Na- kandi naho twoyavuga nk'ubu notanga urugero umwana ashaka ntanze nk'akarorero eh, nk'ingingo ya gatatu eh, y'amasezerano mpuzamakungu aharanira agateka k'abana ivuga yuko ikintu cose umuntu aba ariko arakora yaba ubutwara canke ubutwarwa canke umuvyeyi ategerezwa kugikora ashize imbere ineza y'umwana Nka- nkako n'akarorero k'itegeko rikingira umwana ku buryo wewe uba utwara eh, umugambwe ku mutumba canke mw'ikomine ugiye kugira umunsi mukuru ukavuga uti nkeneye abazontambira ubanza kurabuta imbega inyungu y'umwana nashize imbere muri ibi bintu ngiye gukora niyihe nkako n'akarorero ufashe nk'ingingo ya cumi na gatandatu muri aya masezerano mpuzamakungu ajejwe agateka k'abana nayo avuga yuko umwana ategerezwa gukingirwa no mu buzima bwiwe yiharije ivyo twita la vie prive donc bakamukingira ku kintu cose gishobora kumuhungabanya abo bamukingira ni bande si abakuze si twebwe si amashirahamwe si leta ibyo rero baba babizi n'ababikora babikora bazi yuko amategeko aba ahari ariko nagire mvuge kumbura igituma ah, usanga kenshi abantu babyirengagiza ababyirengagiza umenye yuko nk'ubu turi ko tuvuga aba bana haba hariho imigwi itandukanye y'aba bana umwana w'imyaka cumi n'itandatu uyu munsi eh, ku munyepolitike ntaba ari umwana cyane umwana w'imyaka cumi n'itanu ku munyepolitike ntaba ari umwana kuko aravuga ati nimba ngomba kwitegurira eh, ibyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri Eh, kandi aha rero nagire ntomora ikintu kimwe turi ko tuvuga ibi mumenye yuko abana bakoreshwa ku mpande zose impande zose impande zose abana barabaniganirako kubera iki kuko baba bakonstituwa eregtora yo mu myaka iri imbere baba bavuga bati eh, aba bakuze baturondera ko inzoga baturondera ko amahera baturondera ko ubuzi mugabo niyo twiyegereza abana b'imyaka cumi n'itanu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bazaba bafite imyaka eh, cumi n'umunani cyangwa imyaka cumi n'icyenda abo bana bazaba bageze gutora kuko ngaho iwacu umuntu atora kuva mu myaka cumi n'itandatu niho bamuha karangamuntu ibyo nabyo byahindutse kuva ah, mu minsi iheze ubundi kare siko byari biri umuntu ya- yari yemerewe gutora kuva ku myaka cumi n'umunani byahindutse mu bihumbi bibiri n'icyenda niho batanguye gutanga amakarangamuntu ku bana b'imyaka cumi n'itandatu bisigura ko ufise karangamuntu aba yemerewe no gutora aba yacitse umunyepolitiki ariko ku munyepolitiki we n'utarakwiza iyo myaka abona ati mu myaka iri imbere azoba yayikwijije ni pepiniyeri nuko eh, ntatoye neza ingene nogitomora neza mu kirundi Iba None se- pepiniyeri. bavuga ati reka reka aba bantu ndabiyegereza kugira ngo mu myaka iri imbere Mm.
nze ndabikore ko kuko bobo nta buzi baba bariko barasaba kandi ni benshi nagira ngo rero twakire ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya amerika umwanya bakabaza cyangwa bagatanga ibitekerezo nduwimana turi kumwe yego turi kumwe Eh, ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego abana barahohoterwa cyane ukazibona barabakuye mu mashure ngo ngo bagiye kuririmbira guca imigambwe kandi bataba babiteguye aho ikigo bikaba bira- birahagaze ukazibona barabakuye ngaho ngo ba- babajanye nko mu ntara za kure ngo bagiye kuririmbira ngo imigambwe abantu benshi bakaba imigambwe benshi bakayoreza ikigo bikaba birata ukaca usanga n'umwana nta bumenyi ab- ab- abufitiye agumye adubura umwiciro ho kwiga usanga ariko arayirera ho gufatikaye na migambi yose bakoresha nusaba ko ko bo- ko bokoresha abo bakuze bakareka gukura abo bana babasamaza ivyigwa yuko baba babasamaza ivyigwa kuko ivyigwa niko kaziza kazo ivyo ubona nk'ubu hageze ngo inguta mu mashure baze kurinda ukazibona ivyo bintu bavyitayemwo ataco bazi ntibazi n'ico bagiye gukora bosaba ko botora nk'abo babizi bakaja nko ku mashure bakaja nko kuririmbira imigambi bakareka abo bana bari mu mashure
Ye, urakoze rwose nduwimana kuri iki gitekerezo cyawe twakire na françois françois uranyumva yego Mm.
yego ndakumva Eh, urahagana hehe
je ndi bujumbura Mm,
yego je ndanifise igitekerezo yego
Bo, ubwa mbere hoho ku- kuri ivyo bijanye n'abana bajyanwa mu ntambara canke mu vya politike ibisanzwe n'ibintu vyo kwiyamiriza cyane ariko rimwe na rimwe usanga bigoye ingene bo- boshobora kubirwanya murabona nk'ubu hara- hara- haraharawe ibi- ibintu vya- vyabo bavuga ngo Islam- islamic state et- amaleta ya kisilamu urabona n'abantu bakoresha abana kandi rimwe na rimwe bigoye nabone kubagwanya kuko baba baramaze kwemera kujya muri ivyo vy'ubugizi bwa nabi ariko rero ikibabaje ni uko hariho n'amaleta amwe amwe usanga ariko arakoresha abana mu bya politike ari amaleta yemewe aba yarasinye amasezerano yo gukingira abana ugasanga nabone ntibariko barakurikirana jewe ico nifuza rero ni uko ibihugu vyose birakwiye gushyiraho amasentare akira imanza abo bantu baba bajana abana mu vya politike canke mu bintu vy'intambara bwana nshimirimana jacques nshimirimana ibyo nduwimana avuze na françois murabivugaho iki Eh, nduwimana we yari atangiye anavuga biriya byo kujyana abana mu byo kuririmba Mm, mwari mwabikomojeho mu kanya mwavuga iki ku bitekerezo byabo Mm, murakoze cyane bose bahurije yuko gu- gukoresha abana mu vya politiki atari vyiza kandi ari ibintu vyo kwiyamiriza cyane Eh, nduwimana yavuze yuko hari abana bakorwa ku mashure bakaja kuririmba bakaja gutegera abategetsi batandukanye mu by'ukuri twebwe tumaze kubitohoza buke buke eh, si si ngingo iba yafashwe n'umugambwe kanaka kugira ngo bakure abana mu mashuri ahubwo ni bimwe by'abantu baba baba- baba- kumbure bagomba kurondera amanota guca amanota ku baba babakurira umuntu aba ari umuyobozi w'ishure abafise ubushobozi bukwiye ku banyeshure murabona baba ari intama ababwira ati ejo nta shure rihari tuzokugara tuzoja gutegera buri amatara azoza kutugendera ishuri rica ryugara aho rero ico ni igikorwa ca bamwe bita aba inspekteri muri edikasiyo baba bakwiye guca bahamagara uwo mu direkteri bakamubaza ati wewe ni gute ushobora kugara ishuri umunsi wose ubushikiranganji butafashe ingingo y'uko hari konje kuko iyo hari konje iba ku bana bose kuko baba bafite uburenganzira bumwe mugabo rero kudahana ni ingorane kuko umuyobozi kanaka abikoze akabona uwundi ntabikoze uwatabikoze baca bamubwira ati wowe ibyo umugambwe ntubyumva neza ni ukuvuga baca basa- basigara bariko bakinira kuri ba bana avuga ati ni ntabikora nka kumwe naka yabareka ngo baje gutegera buramatari ejo canke hirya y'ejo bazohava bibaza yuko ivyiyumviro vy'umugambwe ntavyumva ntabitahura aho rero tweca dusaba ababa bari mu bushikiranganji kandi ibyo usi ibintu bisaba ni uko ari umushikiranganji ategerezwa kubyikorera wenyine hariho abagenduzi b'amashuri nibace bandikira amakete abadiregiteri babaze bati ninde yatanze uruhusha rwo gusivya ishure abana ngo baje gutegera umutegetsi kanaka iyo naho ari ingingo yafashwe igafatwa bikemezwa bikaboneka yuko ari ingingo yafashwe n'ababifitiye ububasha nayo ahandi uca usanga umudiregiteri wese umuyobozi wese ariko akinisha abana uko yishakiye nka bimwe mu myaka yahera wasanga abana bagiye kurima mu murima w'umuyobozi murazi yuko ivyo vyabayeho cane tugatabaza tukavuza induru ugasanga abana aho gutonda mu ishure bagatonda ku musozi bajanye amasuka bagiye kurimira umuyobozi muga hageze kwimbura ntibamenye iyo vyaciye bikaca vyimburwa n'uwo muryango w'umuyobozi n'ivyo rero n'ingendo dukwiye guhindura kugira ngo vy'ukuri abana bari ku ishuri babe ku ishuri baba bagiye kwiga ivy'ubumenyi bakeneye kurima baraja kurima iwabo bakeneye kuririmba baraja mu masengero kuwa gatandatu no kuwa mungu bakeneye guta umwanya canke gukoresha umwanya wabo muri ruwaziri baraja gukina imipira mugabo ntibabakinishe muri politike francois nawe avuze ibyo gucira imanza abantu baba bajana abana mu bintu by'intambara tugeze kuri ico o ni ikibazo gifise eh, imisansibirite politike kandi iri ku rwego rwo hejuru ubundi si ukubera ko tutaba tubona ibibazo byose mu gihugu cacu eh, bituma tutabivuga umwanya wose mugabo tubanza kuraba igihe tuba tugezemo uyu munsi nimba turiko turavuga ikibazo c'abana bakoreshejwe mu ntambara ibihumbi cumi na bine ni ukubera ko tuzi yuko hariho umugwi washizweho witwa severe uje ku- kunwanisha abarundi donko kumenyesha ukuri abarundi ku vyabaye ni ukuvuga kimwe mu vyo tuba twiteze kuri uwo mugwi natwe nk'abari mu mashyirahamwe haranira agateka k'abana ni uko uwo mugwi uzotwereka neza abakoresheje abo bana ni bande bajanye abo bana mu ntambara ko nabivuze ni raporo zasohotse igice kimwe c'abana bakoreshwa n'abari muri leta ico gihe ikindi gice kigakoreshwa n'abari mu bagwanya leta ni bande bakoresheje abo bana kugira ngo tubimenye abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze kuko ah, abo ibihumbi cumi na bine n'abakoresheje buva mu mirongo icenda na gatatu gushika mu bihumbi bibiri na rimwe abo bana uyu munsi n'abagabo barakuze bafise abana nabo bafise imiryango mugabo iyo miryango bafise ikeneye kumenya iyo myaka yose bamaze kuva muri nonantura gushika muri deux mille un bariko bakora iki bari kurima he ntibazoshobora kuronka ingene babibabwira u- uwo mugwi udatanze ukuri utagize ayo matohoza ngo bimenyekane hanyuma arabasaba imbabazi bazisabe mugabo avuga ati twebwe twaragiye gukura abana ku ishure abari kuri pozisiyo y'igipolisi canke y'igisirikare canke abari mu kirobere bimenyekane hanyuma imitima itekane kuvuga ikibazo nk'iki i- eh, kubishira mu manza si- si- nti- sinibaza yuko ari ikintu coroshe muri uyu mwanya muri kontekisite tuba turimwo mu- mu- mu gihugu kuko abana baguma bakoreshwa
ibyo rero byari bimwe mu byo mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiriye na jacques nshimirimana umuyobozi wa fenadebe aha ni naho duhereje ibiganiro twabateguriye mwari kumwe naho yanditanga ishaka murakoze